Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa Mungu kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo muti twabateguriye iki turaza guhera mu kanya mu karere k'ibiyaga bigari tubabwira amakuru agezweho ayo makuru araza guhava akurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka mu gihugu c'u rwanda ejo hanyuma inyuma y'ico kiganiro duce tubashikiriza dusangira ijambo ayo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu burundi ahavugwa iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro ribandanya kugira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu kuri essence mazutu na petrole hiyongeye ko amafaranga ari hagati y'amajana atanu na mirongo itanu n'amajana indwi y'amarundi ku iritiro imwe ni mu gihe igitoro cari kimaze iminsi gikenye mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru adufite ibindi kuri ino nkuru mu kiringo c'amezi atatu igiciro c'igitoro kiduze inshuro zibiri ivyatumye ciyongera amafaranga hafi igihumbi ku iritiro imwe muri ico kiringo umushikiranganji w'ubutare n'amasoko ntanganguvu ibrahim uwizeye mu gusigura iryo duzwa ry'igitoro ryakozwe kuri uyu wa kane yerekanye ko vyatumwe n'intambara iri hagati y'ibihugu vy'uburusiya na ukraine kubera yuko igitoro atari ico twimbura ngaha iwacu kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu uburundi burakorwa ko n'ihindagurirwa ry'ivyo biciro mu gisagara ca bujumbura bishinzwe uku gukurikira esansi amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo itanu y'amarundi kw'iritiro mazutu amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu y'amarundi kw'iritiro peteroli amafaranga ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro iryo duzwa ry'igitoro risanze ubukene budasanzwe bwacu ivyatumye habura imodoka zo kwiyunguruza maze ubuzima bugasa n'ubuhagarara mu gihugu ibi vyunyuwe kandi n'ihagarikwa ry'amapikipiki n'amakinga hagati mu gisagara ca bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi aba ni bamwe mu bakozi ba leta abanyeshure abadandaza n'abandi basigura ko batagitonda neza ku mirimo yabo ya misi yose kubera kubura imodoka zibunguruza nka mvuye ahantu hitwa nyabugete ya mbere ndoda n'ikirenge gushika ngaha ahantu hukenga hano ndarushe n'urubavu birasa sinovuga ngo turarenze kuko haremba umuntu yisiga ariko twe turumye kava aho uba ukagenda n'amaguru tugaca dushika ku ishuri ducerewe bwa mbere twategereza gushika saa kumi na zibiri n'iminota mirongo itandatu z'agatondo ariko ubu kubera ibintu by'igitoro bace bavuga tuze dushika saa moya n'iminota mirongo itatu uko cyangwa iminota cumi ku bantu baba kure rero umwigisha kare naho ranshika size kahansenga musanga nasitse na wite urumva kumwe naho rampere paramaraso siko mba nk'iyaperipaye hama ikindi nacu tubyuka nijoro ubu unye n'umuntu aragwara kubera fatike bamira cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'agatondo tugaca dutondera ya bisi mu gatondo tukaruhira gucegwa akazi dufise abana baja ku ishuri tuguma duhagaze umutima mbega umwana araja ku ishuri aragaruka agaruka gute ata bisi iboneka ubuzima buragoye abantu tuza komoka gutaha n'ingorane hoho n'akambaro k'ibara bamwe bamwe wowe ifundo zizakuza ku maguru urashobora kugira shanse ukaronka imodoka ikuzana muri vi ariko gutaha n'ingorane urashobora guhiga bisi ukabura tagisi yo niko kuko kuko nahora ndi hasenka mire ariko ubu ntanga kenshi mire urumva twashitse nk'aho ku kazi saa mbiri tugaca tuvayo isaha ndwi n'inusu tugaca tuza tugatondera ya bisi kugira dutahe tugaca dushika muhira saa mbiri saa tatu wumva ubuzima bwacu bwonyine burawangamiwe ubwo bukene bw'igitoro bwaratumye n'ibiribwa bya nkenegwa hamwe n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa minsi yose biduga igiciro ishirahamwe rihanira inyungu z'abaguzi abuko rirasaba ko naho igiciro c'igitoro cadugijwe coca kiboneka kugira ngo ubuzima ntibugume buzimba pierre nduwayo atwara abuko yatubwiye ko abadandaza b'ibiribwa ari bo boba aba mbere boronswa igitoro kuko ibiciro aho bigeze byarengeje urugero ku vyerekeye igitoro igikwiye gukorwa nuko habwa barya bajejwe kunguruza abantu n'ibintu bafise imiduga abamabisi canke ama amanyasi hamwe na bijya biduga binini binini bizana ibintu by'ibifungurwa ibi byofasha kugira ngo abantu benshi bashobore kwiyunguruza hanyuma n'ibidandazwa bidushikire bitazimye cyane kuko by'inyungu rusange nibyo byari bikwiye guhabwa priorite hanyuma abandi nk'abafise imodoka yabonyene bakaronka mugabo abo bafise bunguruza abantu benshi bamaze kuronka n'abanyagihugu bageze aho bifuza ko igitoro coduga igiciro ariko kikaboneka umwe muri bo yavuze ati n'inyama irazimvye ariko umuntu aramenya ryari akwiye kuyisuma akayirya kiduga igiciro ariko kihari ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka burahumuriza ko leta izokora ibishoboka byose kugira ngo kiboneke congere gikwiragizwe mu gihugu umushikiranganji Ibrahim Uwizeye aremeza ko na leta imaze kubona ko ubukene bw'igitoro buhagarika amaraso y'igihugu ubutunzi ntibusubire kwisononora Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inyuma yo korosha ingamba zo kwirindikiza ca covid ya cumi n'icenda abakora imirimo yo gutembereza ingenzi mu karere ka rubavu mu rwanda bavuga ko bagifise inyota yo kongera gukora nk'uko vyahoze imbere y'ikiza ca covid ya cumi n'icenda muravyumva mu nkuru mwateguriwe n'umumenyeshamakuru ejo ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa
ibihumbi icumi cyangwa umunani gutyo nyine biterwa n'uko tuba twavuganye nta n'undi bukuru uko hangana
turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cya kivu ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda bwana stefano mushimiyimana ni umutekinisiye uzobereye imirimo yo gukanika ubwato yifashishije ipamba ituruka mu gihugu cya tanzaniya n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mushima imana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakerarugendo ni muri ibi bihe u Rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe bwana Rashidi Nzeyimana ni umusare mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi ry'amerika uyu utembereza abakerarugendo mu kiyaga cya kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabayeho itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo ugereranyije igihe cya kovidi kuriya yari ikarishye ntabwo twabonaga ba mukerarugendo cyane ibintu byinshi byari bifunze abantu ntabwo bisanzuraga imyidagaduro yari ifunze ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura hano plage abantu basigaye baza bakoga bakaza ari benshi bagasura u Rwanda tugatembera mu kiyaga cya Kivu ibivugwa na Nzeyimana bihuriraho na bwana Stefano Mushimiyimana uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko kubera akererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje umurimo amazemo imyaka icumi twamusanze ku Gisenyi uvuga ngo wajemo umuhengeri uhita bugira ute ubwo urasaza bwasaza bakirute bakamamagara
mu gihe cya covid se byari bimeze bite mu gihe cya covid kabisa ubwo kari karahagaze gutya kabisa ni rwose kabisa ubundi ukumva ari mbye nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku Gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge ntibibakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge umusare nzeyimana arasobanura ngo mu bwato dushyiramo sipesi ugomba kwambara agapfukamunwa tuba dufite sanitayiza turakirinda covid kugeza igihe bazarekura bavuga uti covid twarayitsinze noneho mwemerewe byose ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho yego ubwigunge bwavuyeho pe nubwo tutari twagitsinda nyine neza nyine dusigaye duhura n'abanyamahanga duhura n'abanyakigali duhura n'abanyamusanze ngeri nyinshi zitandukanye baraza bakenjoyinga tukabereka ibyo dufite bakishima cyane ku rundi ruhande aya mazi y'ikiyaga cya kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo ubukerarugendo ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura madame godance dushimimana ni umwarimukazi wigisha ku gisenya akomoka mu kirwa cya bugarura mu karere ka rutsiro ntabwo nayajyamo rimwe na rimwe ajya ntera igikomere amazi yanwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga barazitse umwe yagiye koga undi yagiye kuroba umwe azikira hano igisenyi undi azikirira hirya iwacu ibugaruje umusaza wanjye apfuye mu kwa cumi n'abiri kuri makumyabiri n'eshatu umugabo wanjye apfa kuri makumyabiri n'imwe z'ukwa cyenda bibiri makumyabiri na rimwe ntekereza ibintu byinshi cyane nkumva umutima sinzi ukuntu mbaye nkumva ngize agahinda kenshi muri uyu mujyi wa gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo nk'aba babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mbere byari byiza cyane twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira ariko ubu ngubu hakorana yaziye ibintu ntabwo tukibona akazi nk'uko bikwiriye ibintu byabaye bibi mbese mbere nabaga nacyura na bitanu ariko ubu ngubu kubera kovide ibi bintu turabitwara muri kongo bakadusoresha amafaranga menshi agashiramo n'abacuruzi nabo nabo bakaba bari kurira ko nabo bahomba ntacyo babonamo bamwe mu bafite amahoteli ku gisenyi batemeye kuvugana n'ijwi rya amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyarabakomyemo nkokora cyane bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu rwanda rdb avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegeshwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yiyongereyeho makumyabiri na gatanu ku ijana yavuye kuri miliyoni ijana na mirongo itatu n'imwe z'amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyoni ijana na mirongo itandatu n'enye z'amadolari ni mu gihe mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda u rwanda rwinjizaga byibura miliyoni magana ane ni mu gihe kandi leta y'u rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo miliyoni ijana z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana mu mafaranga y'amanyarwanda ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi ry'amerika washington dc tubandanirize ku kiganiro ejo
reka dutangire mbaha ikaze kandi bashimira kuba mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm nizeka aho muherereye hose mumeze neza uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha nizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe roje n'igena ari we uhagarariye iki kiganiro mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe imyumvire ku mibanire y'abaramukazi ubusanzwe hari ikintu cyubatswe na sosiyete nyarwanda ko abaramukazi batabana neza bityo dushingiye kuri iyo myumvire turibaza ikibitera ndetse tunarebere hamwe uburyo byakemuka reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ubundi muramukazi ni muntu ki muramukazi ni isano rihuza umugore w'umugabo ndetse na mushiki w'umugabo ni ukuvuga niba uri umugore ugashaka umugabo mushiki w'uwo mugabo ushatse uba umubereye muramukazi kandi nawe ni uko mu buzima bwa buri munsi hirya no hino mu miryango hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo amasambu gucana inyuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hari n'ibindi bikunze kugarukaho ku mibanire y'abaramukazi ku buryo bitera kwibaza mu by'ukuri inkomoko y'iyi myumvire n'uburyo byakemuka mu gushaka kumenya igitera imibanire mibi cyangwa ukutumvikana hagati ya bamwe mu baramukazi mugenzi wacu noweli imana ishimwe yaganiriye n'abaturage biganjemo abakuze maze bagaragaza impamvu zitandukanye iyo ushatse umugore akahasanga umushiki wawe ubwo niyo yita muramukazi we noneho babyita amashyari kuko bavuga ko ari abagore babiri kuko umugore uzanye agira ishyari ry'uwo mukobwa hasanze bavuga ati wenda hari akenda mugurira hari udufaranga amuha mbese akuguriye umugore nakumva agashaka kandi umugore nakumva ashaka ko yabyikubira wenyine hari abaramukazi baba bangana cyane rwose ku buryo atanakandagira kwa musaza we hakabaho abandi baramukazi babana nk'aho ari abavukanyi ugasanga barakundanye njye nabonye rero ari kamere muntu ari ukuvuga ngo ni personalite y'umuntu ku giti cye ariko noneho hakaba n'abandi usanga babana nk'agaca n'inkoko ugasanga muri cya gihe umusaza wamaze kuzana wa mudamu noneho ntakomeze kwiyumva na musaza nk'uko mbere bari babanye akabona ko hari ikintu cyahindutse iyo wa musaza amaze kuzana umudamu urumva niba yabanaga mu muryango na wa mushiki we n'ababyeyi be hari igihe aba yabafashaga ku tuntu twinshi wenda kuko umuntu w'umusore aba afite uburyo bwo kuba yafasha ari nyina ari uwo mushiki we nko kumugurira utuvuta uduki twose wenda akeneye akamwifashisha ariko iyo yamaze gushaka umudamu yubatse urugo urumva bya bintu yagiraga icyo amariraho umushiki we ntabwo biba bikiriho ubwo rero bigatuma atamwiyumvamo neza bikaba byanazana ibintu by'inzangano by'amakimbirane mu muryango gutyo niba umugabo afite mushiki we agashaka undi mugore hari ukuntu urukundo rwa musaza na mushiki bari bafitanye ruba rufite uko rubakurura noneho ku buryo iyo ageze igihe cyo gushaka mushiki we yumva atamurekura hanyuma rero ko kugenda undi mukobwa akaza akamugira umugore wa mushiki we yumva hari icyo atakaje mu maraso burya biba birimo kumutakaza rero nicyo kizana ako kantu abasana bakeba erega burya umuramukazi wawe iyo mubana mu rugo tuvuge uri umugore ara- urahamusanze ni mushiki we wenda bariranaga babanaga uhita ubona ko uje nko ku ishyara ari nka mukeba wawe bitewe n'uko hari igihe aba ahaha yahaha ugashaka ko umuramukazi wawe ari we ubiteka kandi si umukozi kandi ni wowe ushinzwe kumenya umugabo wawe ukamutekera agakaraba akiryamira cyangwa akigira ahantu ukabona mbese ukabona arakubangamiye akavuga ati amuha amafaranga agiye gukoresha umusatsi uba agiye gukoresha umusatsi nanjye nijye mba nayakoresheje kandi umugabo urumva uwo- uwo bahuriyeho ni umwe yitwa ko ari umugabo wawe kandi noneho nawe niwe areba nka musaza we nta wundi umukemurira ikibazo niwe ugikemura cyose hari n'igihe mugirana n'amakimbirane n'undi akajya hagati akaba ari we uyakemura akavuga ati si ubu murashwana kugira ngo bigende gute nta handi namushyira
arakoze cyane mugenzi wacu noweli imana ishimwe ngira ngo ubashije kwiyumvira ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga kuri iyi ngingo y'imibanire y'abaramukazi ese wowe udukurikiye ni iki ubona cyakorwa kugira ngo iyi myumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu gihe hakunze kumvikana imvugo ndetse n'ibikorwa bigaragaza ukudacana uwaka hagati y'abaramukazi kamanzi makire na nyirarukundo chantal bo mu karere ka gicumbi ni bamwe mu baramukazi bahamya ko babanye neza kandi buri wese aharanira icyateza imbere mugenzi we mu buhamya basangije mugenzi wacu ishimwe honore barakomoza ku cyabafashije kubigeraho uko nagendaga nshyikirana n'umugabo nagendaga mbiyumvamo mbi- mbabonamo nk'abavandimwe banjye njye namumenye musaza nyambwiye ko ari umusheri wiwe ndamumenya tuba dutangiranye tukaba tuvugana ni icyo gihe twamenyaniye muhuza gute imibanire yanyu n'iy'abavuga ko baramukazi batajya bacana uwaka cyangwa se usanga bakimbirana bya hato na hato twagendaga dufashanya mu buryo butandukanye ku buryo twafashanyaga buri kimwe cyose naba nabyaye bakampemba bituma mbiyumvamo cyane baba inshuti zanjye kandi ndi muramukazi wabo mbamona nka mukuru wanjye inshuti yanjye umuntu yagisha inama ku tuntu twose utuntu tuganira utuntu twinshi dutandukanye iyo uvuye mu muryango w'iwanyu ujya mu muryango w'umugabo uwo muryango w'umugabo niwo ubaye umuryango wawe bashiki b'umugabo wawe usanze baba babaye abavandimwe bawe kuko kenshi nibo baba hafi yawe nibo bakemura ibibazo byawe byinshi kuba mubana mu nzu imwe mubishobora mute iyo umusaza washatse ntabwo umuntu yakwiye kwifita ko azanye umuntu udasanzwe mu rugo azanye umuntu mu- mugiye gufatanya azanye mukuru wawe azanye umushuti ufata umu- ufata nk'inshuti ibyo bikora rero abantu ba- baba bagiye guhangana niba abantu basanzwe bagira imitima mibi cyangwa bagira amashyari ni inama ki mutanga ku bacyumva ko mu- baramukazi badashobora gukundana badashobora gukorana badashobora guhuza bizinesi cyangwa se ngo babe mu nzu imwe ndi bugira ibintu bintu byose ni ukuri ni ukwizerana ni urukundo nta nanjye navuga ko n'abandi nabagira inama yo kugira urukundo ntukabona umuntu ngo uvuge ngo ubwaje hari ikindi kirenze kigiye kuba oya mufate nk'umuntu wawe uje nka- nk'amahirwe ugeze kubona undi muntu ukuba hafi nkamugira inama
reka dushimire kamanzi makire na nyirarukundo chantal abaramukazi bumva ko mu by'ukuri babanye neza bakunzi bacu ndabona christela aje kudusangiza ibitekerezo mwatanze kuri iyi ngingo ego hari ibitekerezo bamaze kudusangiza nk'uyu witwa hakizimana ezekeri uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati mbere benshi bumvaga ko abaramukazi batabana neza ariko ubu ntibikiriho cyane biba ko mu gihe umwe muri bo yaba yaraje mu muryango batamushaka iyo myumvire ikwiye guhinduka kuko abantu bagiye bajijuka kandi n'ufite muramukazi we akamubanira neza ezekeri n'umaze kugira icyo adusangiza ariko namwe mukomeje kudukurikira abakunzi b'ikiganiro mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira tuzabikomerezeho ubutaha dorisi wasubirana ijambo urakoze cyane christella kubw'ibitekerezo abakunzi bacu bamaze kutugezaho ese we christella kamubaze iyi ngingo y'iyi myumvire ku mibanire y'abaramukazi uyitekerezaho iki ko buri gihe badacana uwaka Ah, ibyo navuga ko ari nk'ibintu muri sosiyete twimitse ukumva ko abaramukazi batagomba kubana neza kandi hari n'ababanye neza ntekereza ko iyo atari ikibazo cy'umuryango ngo bagirane amakimbirane ashingiye ku masano bafitanye ikibazo bagirana n'undi mudamu ku wundi mudamu cyangwa umukobwa ku wundi mukobwa ibibazo babigirana ariko ugasanga sosiyete cyane niba ari abaramukazi igahita ivuga ati aha ati buriya ikibazo bagiranye ni ukubera ko ari abaramukazi ariko ni ibintu bikwiye guhinduka tukumva ko iteka abaramukazi batabana nabi hari ababanye neza kandi abo nibo bakwiye no kubera urugero abandi nk'uko muri iki kiganiro turi kubigarukaho cyane ari umukobwa witegura gushaka agomba kumva ko niba abonye muramukazi we bitazaba ihame nk'uko bavuze ngo babana nabi arakoze cyane christelle w'ikiza nawe udukurikiye mwibutsa ko ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm kuri radiyo ijwi rya amerika impuguke mu mibanire y'abantu zemeza ko imyumvire y'uko abaramukazi batabana neza ikwiye gucika burundu ariko bikagirwamo uruhare n'impande zombi mugenzi wacu muri claire singizwe yagiranye ikiganiro n'uwamahoro claudine impuguke mu mibanire y'abantu atangira amubaza inkomoko shingiro iyi myumvire inkomoko nyamukuru ni uko babaga bari kumwe kenshi bikaza gukura byitwa gutyo bigahinduka ihame y'uko abaramukazi bagira icyo bagomba gupfa byanze bikunze bigasa nk'ibishaka kubihama ese ubundi iyo myumvire yahinduka burundu ibi bintu bishobora guhinduka ntibikomeze gusakara tukigira ku bandi yahinduka hakozwe iki cyakorwa n'andi muri iki gihe tugezemo cy'iterambere navuga muri rusange twiga tuvoma imico mu mahanga iri myiza tukagerageza kuyishyira mu bikorwa tukayubahiriza tukayikurikiza iri mibi tukagenda tugira uburyo bwo kuyibuza gukomeza kuducengera ubu bikaba bishoboka rwose ko muramukazi w'umuntu ashobora kubana neza n'umuryango kandi inshingano zigakomeza ndetse na wa mugore wa musaza w'umuntu agakomeza kubana neza n'uwo muntu kubera iterambere mu myumvire cyane cyane niyumva rero muri urwo rwego hakorwa icyo navuga ngo ni ubuvugizi bwo kwimakaza imico yacu mizima bene iyo mibi hagashyirwaho uburyo igenda itaka ni byiza nk'uko nguko umukoresha itangazamakuru mu biganiro bikandikwa bikigishwa mu mashuri bikigishwa mu nsengero n'ahandi hose muri kominota abantu bashobora guhurira iyo mico ikajya iganirwaho ababikora ni umuntu ufite inshingano wese ufite inshingano mu miyoborere umuntu wese ufite inshingano ku kintu gikora ku bantu benshi turi kugenda tugana ku musozo ariko si uruhare rwa sosiyete mu guca imyumvire burundu rwaburuye na sosiyete ishobora gutuma iyo mibanire igenda nabi kuko haba hari ibyo bagomba kuvugwaho iranga abo bantu bombi sosiyete ubusanzwe kugira ngo igire umutekano igire amahoro akenshi hakaba irangwa n'imico mizima imico myiza kuko mu gikuza sosiyete kimwe tuzi ni umuco imico igira amahame ngenderwaho ayo mahame ngenderwaho rero iyo arangwamo n'amakimbirane akomeye kandi yagizwe ihame urumva ko ntaho byagira umusaruro sosiyete yahora ifite amakimbirane asa nk'ayaha yahawe agaciro
marie claire singizwe arakoze cyane ku kiganiro kizagiranye n'impuguke mu mibanire y'abantu uwamahoro claudine
mu buzima twicuza byinshi ibiri twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe aza rimwe gusa ntazongere kubaho ukundi niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none turi abantu turakosa wacika ugakomeretsa uwo ukunda ariko ntukahindire kumwamora ahubwo nkubuza muhinguranyije umutima icyizere ni nk'amazi ni nk'amazi
reka twizere ko aka karembo kabashimishije bityo tubibutse ko ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu munsi turi kuganira aho turi kuvuga ku myumvire itari myiza igaruka ku mibanire y'abaramukazi bakunzi bacu murabizi ko duha agaciro ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye tubaganirizaho bityo reka nongeremo ikaze christelle w'icyeza adusomera ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire y'uko ba mukase w'abana bahura ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke twihuse sibomana alphonse uherereye imamba mu karere ka gisagara yagize ati njye mfite ababyeyi bose ariko ndutwa n'ubana na mukaze data umbyara yigeze kujya antera icumu akamusha kandi mu by'ukuri by'ukuri sinigeze nsuzugura ababyeyi naho nkunze u rwanda yagize ati uko byakemuka ni uko abana na ba mukase bajya baganirizwa ariko nanone usanga abaturanyi b'iyo miryango aribo ba nyirabayazana batuma abana basuzugura ba mukase kuko usanga iyo amushyashye bamubwira ko ari uko atari nyina ariyo mpamvu yabimukoreye naho erike we yagize ati abantu baratandukanye hari abana nzi barerwa na mukase ariko ubuzima babayemo burakaze kugeza ubwo muri bo yatewe inda n'umugabo wa mukuru we hanyuma mukase arabishyigikira naho iradukundaga kuri jean dodier yagize ati kuba waba mukase w'abana utabyaye ntacyo bitwaye mu gihe mwubahana naho iyamuremye zekeri uherereye mu nkambi ya mahama yagize ati iyi ngingo ni ingenzi cyane muri sosiyete kuko usanga hari amakimbirane mu miryango ashingiye ku mibanire y'abana na ba mukasi naho ishimwe patrick uherereye mu murenge wa muyumbu we yagize ati muzadusure yego patrick mu minsi iri imbere tuzabasura uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na kane umunani karindwi zeru yagize ati icyakorwa ni uko bakubahana bityo hakabaho umubano ukomeye hagati y'abana na ba mukasi naho sibo rurema uherereye mu karere ka ngoma yagize ati biterwa n'umutima w'umuntu nkanjye narizwe na mukadata kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kandi papa wanjye kugeza uyu munsi arafunze mukadata niwe wandeze nkaba ndangije amashuri atandatu yisumbuye naho alexis uvuga ko aherereye mu rutagara yagize ati mukaso ntabwo aba ari mama wawe ntacyo yagukorera ngo kikunezeze bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ndabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ibitekerezo mwajya mutwibwira amazina yombi mukanatubwira aho muherereye reka dukomereze kuri uyu nawe utaratwibwiye ufite nimero iherwa na gatatu zeru mirongo inani na gatatu aho yagize ati biragoye ko umubyeyi utari nyoko wamwizera uhora umwishisha hari n'undi ufite nimero iherwa n'icyenda icyenda zeru we yagize ati umwana aba akwiye kubaha mukase bituma na mukase amukunda naho erize uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati birashoboka cyane ko mukaso yaba mama wawe kuko bashobora no kugukura muri oruferina ukabakunda nk'ababyeyi bawe naho john yagize ati nabanye na mukadata ariko ibyo yankoreye n'ubu ndi mukuru ingaruka ziracyari kunkurikirana kuko yarampimukiye cyane ubutumwa bwa none reka tubunire aha tuzasubire ubutaha mu mwanya nk'uyu ariko nanone mbibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mujye mutubwira amazina yanyu yombi mutubwire n'aho muherereye tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none ributsa ko twaganiriye ku myumvire y'imibanire y'abaramukazi mu kiganiro twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse kandi twumvise ubuhamya bw'abaramu babanye mu mahoro bityo twizeye ko babereye abandi urugero ese wowe wari udukurikiye ni icyo ubona cyakorwa kugira ngo imyumvire y'uko ko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka mbashimire mwe mwese mwari mudukurikiye nshimire kandi n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro roje nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero crispin yari ari ku buhanga bw'ibyuma ngewe mwabanye mbageze iki kiganiro nitwa mugisha doris muhore y'imana abane namwe
kwikemurira ibibazo
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwazindukanye natwe uno munsi reka joe diane na hazumu ari kumwe mu gice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mbe ndabikenura gato ndabasigarana bagenzi banje mu kiganiro dusangira ijambo turaza kongera mu makuru azobagezweho igihe c'isaha cumi na zibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu kurindira rero mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tukibafitiye nadia taha yakoze kwegeranya igice ca mbere c'ibiganiro vyacu tuca tubandaniriza rero kuri dusangire ijambo turongera hanyuma
Nionyeshe kwa mifano